iyi mwumva ni radiyo ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika yumvikana kuri fm mirongo icyenda na kane n'ibice icyenda na fm mirongo icyenda na gatanu n'ibice bibiri mu burundi mu rwanda mutwumvira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu naho ku rubuga rwa interineti mutwumvira kuri www akadomo radiyo yacu voa akadomo komu mwiriwe neza inshuti muduteze amatwi ni edirwe mubasuhuza kandi mbaha ikaze mu kiganiro murisanga
murisanga murisanga ni ikiganiro cy'ijwi ry'amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi ry'amerika je ndi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngewe ndi hano kampala uganda
gende mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
Eh, mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi ry'amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
ikiganiro ni muri isanga muri studio ya karindwi hano i washington dc muri kumwe nanjye edi rwema uyu munsi ku mugoroba nibwo urubyiruko rw'abanyarwanda cumi na batanu barimo umunani b'igitsina gore na barindwi b'igitsina gabo bahaguruka i kigali berekeza hano muri leta zunze ubumwe za amerika kwitabira gahunda ya mandela washington fellowship yatangijwe na perezida barack obama abo banyarwanda baje biyongera ku bandi bagera ku gihumbi baturutse hirya no hino ku mugabane wa afurika muri gahunda izwi cyane nka yali cyangwa young african leaders initiative iyi gahunda igamije guha urubyiruko ubushobozi nk'abayobozi b'ejo hazaza no kubafasha kubongerera ubumenyi bwo guhangana n'ibibazo byugarije umugabane bakomokamo urwo rubyiruko ruzoherezwa muri za kaminuza zitandukanye aho ruzamara ibyumweru bitanu ruhabwa inyigisho zizarufasha kurushaho kuba umusemburo w'impinduka nziza ku mugabane wa afurika ku nshuro ya mbere ubwo yahuraga n'urubyiruko nyafurika mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na kane uwahoze ayobora amerika barack obama yavuze ko afurika yihagije kandi itekanye ari kimwe mu by'ibanze bizatuma ejo hazaza h'isi haba heza mu kiganiro muri isanga cy'uyu munsi twatumye bamwe mu banyarwanda mu kanya bari bube burira indege berekeza hano muri leta zunze ubumwe za amerika abo ni kenneth nkusi wize ibijyanye n'ubwubatsi akaba ari nabyo akoramo nkusi anafite impano yo gushushanya amaze iminsi abyigisha abakiri bato mu kigo imena kenneth nkusi ikaze cyane mu kiganiro muri isanga
urakoze undi witegura gufata indege nawe twatumiye uyu munsi ni jo kirisita giraso uyu munyarwandakazi wigeze no guhatanira kuba nyampinga w'u rwanda mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na kabiri ubusanzwe akora ibishushanyo mbonera by'ubusitani kirisita nawe ikaze cyane mu kiganiro muri isanga
murakoze cyane twatumiye kandi bwana eric mahoro umuyobozi ushinzwe gahunda muri neva egeni rwanda mahoro ni umwe mu banyarwanda bitabiriye gahunda ya yari umwaka ushize mu kwezi kwa karindwi umwaka ushize twahuriye muri kaminuza ya william and mary muri leta ya virginia aho we n'abandi banyafurika bari bahuriye eric mahoro ndishimye kongera kuvugana nawe kandi ikaze mu kiganiro muri isanga
murakoze cyane rwema nanjye ndishimye kongera kuvugana namwe murakoze cyane mwese kandi ikaze mu kiganiro murisanga mbere na mbere reka mpere kuri kenneth nkusi ndetse na joe kirisita giraso mu kanya baza kuba buriye indege bagana hano muri leta zunze ubumwe za amerika kenneth nkusi wakiriye ute kuba umwe mu rubyiruko rw'abanyarwanda batoranijwe kwitabira iyi gahunda gerageza kandi ugabanye radiyo yawe
murakoze cyane ni iby'igiciro kuri jyewe kuko ah, mm, mapurayinga kuri yari ntabwo nari niteguye biziruta n'imwe nanabikoze ngerageza shanse zanjye kugira ngo ndebe nimba nashobora kubona amahirwe rero ni siripurize yo ku rwego rwo hejuru kuri jyewe
jo kirisita giraso wowe wakiriye ute kuba warahiswemo kuba umwe mu banyarwanda bitabira iyi gahunda ya yari
murakoze rwema nanjye byaranshimishije cyane nabonye ari ubundi buryo bushyashya mbonye bwo kongera kwiga no kwagura ubumenyi mfite mu bijyanye n'ubuyobozi Ah, mu by'ukuri nanjye ndi kubyapurayingaho na- narabyifuzaga cyane kuko nabonaga abavuyeyo mu myaka yatubanjirije baraje bariyongerera ubumenyi ndavuga nti nanjye ibi byamfasha cyane mu kazi nkora no mu ntumbero mfite muri gahunda zanjye mfite zose Ah, kuri uyu munota ndishimye cyane kandi ndashima n'imana kuba ndi mu banyarwanda bake bari buze kujya guhabwa amahugurwa eric mahoro amatsiko aba banyarwanda cumi na batanu bafite wari uyafite igihe nk'iki umwaka ushize ariko waje kuza muri amerika uhamara igihe cyangombwa wagombaga kuhamara ah, usubira mu rwanda ni iki wabwira aba banyarwanda batangira urugendo baza muri iyi gahunda ya yari nkawe umuntu wahabaye
murakoze cyane rwema icya mbere ni uko nabanza kubabwira nti congratulations rwose eh, ni byiza eh, kuba mwarabashije gutoranwa Eh, riba ari irushanwa ritoroshye kuko haba hari urubyiruko eh, rwinshi rushakisha ayo mahirwe Um, nababwira ko eh, nanjye ayo matsiko nari nyafite ndetse cyane Ah, nubwo nari naranyuze mbere ho gato muri amerika ariko numvaga ntazi neza ibyo ntegereje kubona muri iyo porogaramu Ah, ariko nanone ah, numva nshaka kuyijyamo kuko ni porogaramu usanga ah, ishakishwa n'urubyiruko bafite ibintu bigaragara bagenda bakora ku mugabane wa afurika Ah, nababwira rero ko bategereje hari byinshi bibategereje Eh, icya mbere ni uko buri kintu nabonye ibintu byinshi umuntu yigiraho eh, ndetse no guhera ku rugendo ubwarwo bari bukore sinzi wenda baba baragize amahirwe yo gutembera cyane mbere ariko uko ugenda ubona ibibuga by'indege uko ugenda ubona mm, ah, abantu batandukanye muhura mu rugendo ngira ngo niho uhera ni- niho twe twaheraga twiga Na- na- nanageze aho mbona i- i- ahantu muri amerika uko hateye aho twabaga turi ni ahantu mu by'ukuri heza akenshi u- u- ushobora guhura n'abantu beza ariko akenshi baba bahuze cyane rimwe na rimwe batanakwitayeho ikindi ni ahantu usanga hasa n'aho hadasanzwe ugereranyije n'ibyo tubona ku mugabane wa afurika bituma nabyo hari byinshi ugenda wigiraho ndetse twebwe twabaga mu mayuniverisite atandukanye nabo bashobora kuzajya muri za kaminuza zitandukanye gusa akenshi haba hari ibyo zishobora guhuriraho eh, cyangwa n'ibyo zitandukaniyeho bitewe n'inyigisho buri kaminuza imwe imwe igenda itanga ariko usanga ahanini icyo bahuriyeho mu by'ukuri ari ugutanga amasomo meza
urakoze eric mahoro dushobora kuba tumubuze kuri telefone ariko turongera tumushakishe gusa icyo nabwira abumva radiyo ijwi ry'amerika ni uko muri iyi gahunda twari twifuje ko dutumira urubyiruko rw'abarundi nabo bari bwitabire iyi gahunda ariko urwo rubyiruko rw'abarundi rwamaze guhaguruka i bujumbura ah, rwerekeza hano muri amerika bityo bikaba ariyo mpamvu yatumye tutagira uwo tuganira nawe ariko bamaze kugera hano muri leta zunze ubumwe za amerika tuzagerageza tubashakishe nabo tubahe umwanya kugira ngo batubwire uko ah, bakiriye kuba baratoranyijwe kuza muri iyi gahunda uburundi buzaba buhagarariwe n'urubyiruko ah, rugizwe n'abantu cumi na babiri Ah, bwana kenneth nkusi ibyo ari byo byose hari amatsiko wowe ku giti cyawe ufite ah, mbere y'uko ufata indege werekeza hano muri leta zunze ubumwe za amerika ni nk'iki wumva ah, kiguteye amatsiko cyane mu gihe urimo gutegura uru rugendo
ikeneye amatsiko cyane ahanini ni ibyerekeranye n'umwuga wanjye mfite amatsiko menshi cyane ku- kureba intambwe amerika imaze gutera ibijyanye n'ubwubatsi no gukemura ibibazo bya sosiyete binyuze mu mwuga wanjye kuko kuri ino saha tuvuganira hari ubwubatsi bu- burimo gutera imbere cyane mu rwanda ndibwira yuko ari igihe cyiza kuri jyewe kuba navoma ubwenge muri amerika bwo nazashobora gukoresha mu gihe naba ngarutse Joe Krista Giraso wowe niki wifuza cyane ah, kumenya cyangwa se ah, kwigira ku banyamerika ah, mu gihe uzaba ugeze inaha muri leta zunze ubumwe za amerika
murakoze cyane Ah, ku ruhande rwanjye ikintu kinteye amatsiko cya mbere nifuza kumenya n'abandi banyafurika duhuje umwuga nkamenya uburyo intambwe bagezeho mu bihugu byabo ubundi nkongera nkagereranya na amerika ibyo tuzahasanga inyigisho tuzahasanga mu by'ukuri bintera amatsiko nanjye kumenya inta- intambwe ba- abanyamerika bakoresheje ibyo ba- uko babigenje kugira ngo bagere aho bageze kuri uyu munsi mu bijyanye n'umwuga nkora Um, ikindi kinteye amatsiko ni ni inyigisho tuzahabwa kuko mu by'ukuri urebye ubu akazi umuntu aba ntumenye uburyo bwiza bwo kubyitwaramo ubwo nkashaka kumenya eh, muri ayo masomo tuzayahabwa muri izo nyigisho uburyo umuntu yakagombye kubyitwaramo neza
Eric Mahoro ibibazo Murakoze.
wari ufite werekeza muri amerika nyuma y'ibyumweru hafi bitandatu wahamaze ibyo bibazo wabiboneye ibisubizo
harimo navuga ko hari ibibazo byinshi naboneye ibisubizo cyane cyane nashakaga kureba uko abandi banyafurika baba abayobozi bakiri batoya mu byiciro bitandukanye bakora rwose narize byinshi kubera ko haba hari uburyo butandukanye bwo guhura n'abantu ariko no kuganira ku byo mukora n'ikindi kintu kinini nashakaga kumenya ni ni uburyo ibi- imiryango itari iya leta muri amerika ikora uko ba- bafatanya gushakira ibisubizo ibibazo bafite muri kominote yabo Eh, akenshi na kenshi eh, batanategereje inkunga bahawe na leta kuko usanga ari abaturage batanga amafaranga yo gufasha bagenzi babo eh, byaba muri amerika no hanze mu by'ukuri ni byinshi nibazaga nagiye mbonera ibisubizo ariko icyo navuga muri rusange ntabwo ari byose kuko ah, hari n'andi matsiko nagiye nsigarana ah, cyane cyane urebye ku bijyanye n'amateka ya amerika uko bahanganye n'ikibazo cy'ivangura ah, ryo rishingiye ku ruhu ndetse n'ibibazo bikirimo bigaragara kuri ubu hari byinshi mu by'ukuri ah, ntavuga ko byose byashujwe uko byanganaga nubwo nize byinshi Ah, ikindi kintu abantu cyangwa se urwo rubyiruko rwitabiriye iyi gahunda ya yari ruba rutegereje cyane ni wa mwanya wo guhura n'umukuru w'igihugu wa leta zunze ubumwe za amerika umwaka ushize nari muri iyo nama mwagiranye na perezida barack obama Ah, abantu benshi baba bafite ayo matsiko eric mahoro wabyakiriye ute kwicara mu cyumba kimwe na perezida barack obama
perezida barack obama ni umuyobozi navuga ko ari umuyobozi w'intangarugero azi azi kuvuga ibitekerezo bye ariko nanone ugasanga ashishikajwe no kumenya icyo abantu batekereza cyane cyane abantu ba bakiri bato navuga bari no mu byiciro by'abantu ba- baciriritse usanga afite ubumenyi rwose bwo gutega amatwi ariko akaba n'umuyobozi wicisha bugufi birumvikana rero ko nari ntegereje kumva mureba imbona nkubona arimo kuvuga nanjye nkurikira kandi byarabaye byaranshimishije kubera ko twagiranye ikiganiro gifunguye ariko ukabona wanamwigiraho byinshi mu uko yitwara ukubona akorana n'abakozi be n'ukuntu yagendaga asubiza ibibazo by'abantu b'urubyiruko bamubanzaga twari kumwe mu cyumba ni ibintu byari bishimishije cyane uyu mwaka rero sinzi wenda uko niba bazabasha kubona na perezida uriho ariko banabonanye na perezida barack obama ni umuyobozi w'intangarugero w'icyitegererezo rwose ni amahirwe uba usanga adasanzwe yo kumwigiraho byinshi kenneth kugeza kuri uyu munota ntituramenya neza niba muzagira amahirwe yo guhura na perezida wa leta zunze ubumwe za amerika donald trump kuko nta kintu na kimwe kiragaragaza ko cyangwa se cyemeza ko muzahura ariko ibyo ari byo byose mufite amatsiko yo guhura n'umukuru w'igihugu cy'amerika
amatsiko yo ndayafite cyane
muhuye impamvu nyafite yego
impamvu nyafite ndibwira ko kuba uri perezida kandi noneho byiyongeyeho akaba nawe ari umwe dusangiye kuba turi abanyamwuga w'ubwubatsi ndibwira yuko byonyine no kubona ku giti cye asangira natwe nk'urubyiruko rwo muri afurika egisperiyanse afite nk'umubizinesimani bikava kuri urwo rwego bikagera noneho ku buperezida mbibwira yuko ari ikintu umuntu yakabaye yiteguye cyane kuba yakwiga akareba n'icyo yamarira sosiyete yacu turimo nyafurika
jo kirisita giraso kugira ngo mwemererwe cyangwa se mutsindire kuza muri iyi gahunda ya yari hari ibyo musabwa gutegura cyangwa se kumvisha ambasaderi cyangwa se abandi bashinzwe gutoranya abazajya muri iyi gahunda wowe poroje wahaye ambasade kugira ngo iguhitemo yavugaga iki n'iki watanze kugira ngo bumve ko ukwiriye aya mahirwe yo kuza muri iyi gahunda
murakoze rwema kuri gahunda twakoze kugira ngo badutoranye byari bimeze nka intaviyu aho winjira ukajya kuri pano ukabazwa ibibazo bitandukanye ari ubuzima busanzwe akazi ukora gahunda ufite mu buzima kugira ngo babashe kumenya neza uwo bahitamo sinavuga ngo hari poroje iri sipesifike nshobora kuba narapuresanse yatuma baba barampisemo ahubwo navuga ni muri rusange ibibazo batubajije nibyo byatumye bahitamo
muri kumwe na eric mahoro umwe mu bitabiriye gahunda ya yari umwaka ushize kenneth nkusi hari ikibazo cyangwa se amatsiko ufite wabaza eric wanyuze muri ibi mugiye kujyamo kugira ngo abe wenda yakugira inama cyangwa se asubize ikibazo waba ufite
yego ndagifite arakumva
ndifuza kumubaza nyuma y'igihe amaze kurangiriza yari bitewe n'amasomo yabaye egispose kuri yo muri fellowship yose uyu munsi n'iki yaba yarakuyemo arimo gukora muri sosiyete nyarwanda arimo ku buryo natwe yatugira inama kubyaza umusaruro igihe tuzaba dufite muri amerika
jo kirisita giraso wowe hari ikibazo waba ufitiye eric mahoro dore ko tumufite umwanya muto hanyuma tukamurekura agakomeza gahunda ze joel ndibaza ko tumubuze kuri telefoni ariko eric mahoro subiza icyo kibazo cya kenneth nkusi
ni ikibazo cyiza kenneth nge navuga ko mu byo nize harimo ibyamfashije kunoza kurushaho inshingano zanjye mfite nk'umuyobozi wa porogaramu mu muryango nevegeni rwanda nevegeni rwanda ubwayo ubundi ni ikigo kinini gifite n'ibikorwa bitandukanye ariko ngewe nyuma y'aho mviriye muri iriya gahunda ya yari nagarukanye ingamba zo kongera ibikorwa bifasha urubyiruko mu kugira uruhare muri gahunda z'imiyoborere na n'ubu ngubu ubwo turimo kuvugana n'ibyo ndimo mvuye mu aho bita inyamagabe mu murenge wa kibirizi n'ibyo twakoraga kubera ko byanyongereye ubushake mu by'ukuri bwo gutanga uburyo ku rubyiruko abakiri batoya kugira ngo bagire ibyo bakora ariko banongere biyongere icyizere bifitemo kuko nanjye iriya gahunda yanyongereye icyizere kubera cyane cyane hari isomo twagiriye muri University of Virginia ryavugaga ku bintu bijyanye no gutekereza ibyo twita positive thinking kureba mu bibazo ufite ariko ukabireba ugamije kubishakira ibisubizo ryatumye abanyafurika benshi twari kumwe bataha bafashe izindi ngamba burya hari ibintu byinshi dushobora gukora muri za sosiyete zacu tudategereje gusa ko bikorwa
eric mahoro uratwumva eric mahoro nawe ndumva tumubuze kuri telefoni dukomeje guhura n'ikibazo cya telefoni ariko mu kanya turaza kongera tumugerageze hanyuma arangize igitekerezo cye ariko joel christa giraso turi kumwe
yego ndahari
ibyo ari byo byose wamaze kubwirwa ibyo muzakora mu gihe muzamara hano muri leta zunze ubumwe za amerika hari amatsiko ufite ariko nanone hari ibyo wifuza kuzakora igihe uzaba warangije iyi gahunda ya yari usubiye mu gihugu cyawe ni nk'iki wifuza kuzakora umaze kuva hano muri leta zunze ubumwe za amerika
muri gahunda mfite mu gihe ngarutse mu rwanda harimo gukomeza umurimo nari nshinzwe neza nkifashe n'inyigisho bampaye ikindi cy'ingenzi nifuza guteza imbere umurimo nkora kuko muri uru rwanda turi bake cyane bawukora kandi ni umurimo ni akazi gakenewe cyane muri fizi y'ubwubatsi mu by'ukuri ndashaka kumenya uburyo nateza imbere umurimo dukora ku buryo abantu bawumenya ku buryo tubasha kugira kampani zitandukanye zibikora kandi rero mu by'ukuri usanga akazi kacu gakorwa n'abanyamahanga iyo bigeze mu kuba porofeshono mu gushaka akazi mu gushaka gutsindira amasoko usanga buri gihe bayaha abanyamahanga kandi abanyarwanda turahari tubikora ariko nta egisperiyanse ihagije turagira rero mu byo nifuza cyane ni uburyo bwo guteza imbere umwuga turi gukora ku buryo tubasha natwe kugira akazi keza muri iki gihugu
iyi mwumva ni radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda ikiganiro ni muri isanga muri studio ya karindwi hano i washington dc muri kumwe nanjye edi rwema reka dufate na bamwe mu bakunzi ba radiyo ijwi ry'amerika goridiye wiriwe neza
wiriwe uri hehe
ikarusi akununda mu ntara karusi komine gitaramunka ikibazo cyawe
ikibazo cyanjye ngomba kukigeza kuri abo ubwo rwaruka mwatumiye yego
njye ngomba kubabaza none ko bagize amahirwe bagaserukira afurika ubumenyi bazokurayo bazobujyana mu bihugu byabo gusa cyangwa bazobizana muri aka karere kose dufata nk'aka eyasi cyane cyane barabona nk'ubu cyane cyane urwaruka rw'ino mu burundi rurageramiwe n'ibibazo by'ubukene bagerageze bagende bakeye bahebereke poroti nkariya abazungu zo bagira ariko baravugana ibyo ni uko bazanye iby'amashyirahamwe cyane kubera ntacyo bishingira ibya porotike ntibashobore kubasha kuronka ubumenyi bw'ibikorwa byo kwiteza imbere
urakoze goridiye eric mahoro iki kibazo cya goridiye hari n'abandi bakunze kukitubaza igihe cyose tuba dufite abantu bakurikiranye gahunda za yari bakavuga ngo rimwe na rimwe iyo mugarutse ibikorwa byanyu ntibigaragara hanyuma bakibaza ni iki mukora kugira ngo ubumenyi muba mwavomye hanze mubugeze ku rundi rubyiruko rutabonye amahirwe yo kugira ubumenyi nk'ubwo muba mwakuye muri leta zunze ubumwe za amerika eric
wenda icyo naheraho ni uko mu by'ukuri ntago nemeranya n'igitekerezo cyo kuvuga ko tutagira ibyo dukora cyane kuko nubwo tuba turi bakeya ariko mu by'ukuri hari ibyo abantu bagenda bakora byaba ari ku giti cyabo ndetse n'urubyiruko ruri hari ukuntu tujya twibumbira mu matsinda y'abakoze iyo porogaramu nk'ubu ngubu mu gihugu cy'u rwanda hari ibyo dukora birimo guteza imbere kwihangira imirimo mu rubyiruko harimo ibyo kubungabunga ibidukikije tumazemo iminsi hari n'ibyo twitegura gukora nk'itsinda rwose ry'aba bayobozi bavuye muri iyo porogaramu navuga rero ko ibikorwa wenda ntabwo byahita bigera ku bantu bose icyarimwe ariko mu by'ukuri hari ibintu byinshi uru rubyiruko tugenda dukora naho kuba yavugaga ati wenda mwabigeza no mu karere k'ibiyaga bigari ngira ngo ni igitekerezo cyiza ariko icyo naheraho ni uko iyo umuntu agiye aho ngaho muri iyo porogaramu ubwa mbere abanza kureba ibibazo ashobora gusubiza mu gihugu cye kandi hari n'urubyiruko rwo muri ibi bihugu bitandukanye biri muri aka karere kacu buri gihugu kiba gihagarariwe hanyuma yamara gusubiza ibibazo yibazaga aho ngaho mu gihugu cye akaba aribwo hashobora kubaho imikoranire ku rwego rw'akarere cyane ko dufite izo bita rijono bodi ni nk'inama njyanama ziba ku rwego rw'akarere ubu rero twa
eric mahoro ndibaza ko twongeye kumubura kenneth nkusi hari icyo wakongeraho ku byo gordiye yarabaje n'ubwo mutaraza cyangwa se musubire mu rwanda kugira ngo mube mwageza ubwo bumenyi ku bandi ariko hari imigambi mubifitiye
nongeye mu byo eric yasubizaga mu kinyarwanda baca umugani ngo iyo ujya kurisha ihera mu rugo ihera ku rugo ndibwira yuko mu by'ukuri kugira ngo umenye yuko n'ibyo urimo gukora muri sosiyete yawe bifite impakite nzima wabanza ugashyira mu bikorwa ubwenge n'ubumenyi ukuye muri feroshipu kuri byewe nibwira yuko aricyo ngamije cyane nk'uko nababwiraga izi saha mu gihugu turubaka cyane ndibwira yuko ari oporutinite nk'umuntu ugize amahirwe yo kuza muri eni feroshipu ngiye kugenda nibuka cyane nkibaza uburyo nakoresha buri munota na buri saha yose mbonye mu nyigisho zose duhawe icyo nakuramo cyose nkazagenda kugishyira mu bikorwa ngarutse ariko gusubiza ikibazo cy'umuvandimwe wo mu burundi ubundi biba bikwiye yuko umuntu abanza akagira ibyo akora muri sosiyete ye nk'uko nababwiraga ngo iyo ujya kurisha ihera ku rugo hanyuma sosiyete yabyishimira kandi byaba bifatitse ukabona kwagura imbago ubu ngubu ku giti cyanjye viziyo mfite ni uko naba umwenterepeniyeri bivuga ngo mu by'ukuri ndacyabitangiye ndacyashaka uburyo nk'usangiza ngufu nkazishyira mu bikorwa rero kujya kubishyira mu yindi sosiyete nazi nabayemo nasobanukiwe mbibwira yuko naba nirukanse cyane kandi abanyarwanda nibo bajya bavuga ngo inkono ihira igihe nakabaye mfata igihe cyanjye nkareba yuko ibyo nkora bifitiye umumaro sosiyete yanjye babona kwagura imbago iyorera no mu bindi bihugu murakoze jo kirisita giraso hari icyo wongeraho
icyo nakongeraho ku bisubizo umuturanyi wacu atubajije muri burundi rero ntekereza ko muri buri gihugu cyo muri ibi biyaga bigari muri east africa bahisemo abantu baserukira ibihugu byabo muri yari dukomeje gahunda yacu tukavuga ibyo dutashye iwacu mu bihugu byacu turagenda dukora ibyo twiyemeje kandi tubikore neza hagira abantu bigiraho impakiti twumva ariko tubikoze buri wese mu gihugu cye twabasha guteza imbere ibihugu byacu nka east africa in general ariko twabikoze individual muri buri gihugu
jo kirisita giraso eric mahoro aragarutse kuri telefoni kandi tumufite umwanya muto cyane nk'umuntu wakubanjirije muri iyi gahunda hari ikibazo cyihariye wifuza kumubaza mbere y'uko tumureka agakomeza gahunda ze
ibibazo bye birahari cyane kuko dufite amatsiko ariko icyo numva cy'ibanze nakwifuza kumubaza ni ni izihe nama yagira abantu nkatwe tugiye kujyayo ibyo twegisekitinga amatipi y'ingenzi umuntu yakagombye kugira mbere y'uko agenda kugira ngo tuzadutwaremo neza tuzagire izo netiwaka zizatugirira akamaro mu gihe tugarutse tuzagire ubumenyi buhagije mu gihe tugarutse gushyira in practice ibyo batwigishije kirisita nibwo bwa mbere uzaba uje muri leta zunze ubumwe za amerika
yego yego eric mahoro gerageza usubize kirisita giraso cyane cyane hari nk'ibintu byinshi umuntu aba adasanzwe amenyereye ahura nabyo hano muri leta zunze ubumwe za amerika rimwe na rimwe bikamugora mu cyongereza bakunze kubyita culture shock ni nk'iki wababwira cyangwa se wabavunguriraho cyangwa se uburyo bakwiye kwitwara igihe bahuye n'ibintu bidasanzwe batari bamenyereye
icya mbere ni uko bagomba kumenya ko amerika ni igihugu gitandukanye n'umuco wacyo uratandukanye cyane na hano muri afurika nubwo abanyamerika nagize amahirwe yo guhura n'abanyamerika b'abantu beza usanga bakwitayeho ntabwo ariko buri gihe abanyamerika bose baba batagufitiye umwanya harimo n'abantu b'inshuti beza rwose usanga bagutega amatwi ariko byaba ari nk'umuntu uhageze ubwa mbere ari ugutega imodoka ari aho winjira amazu inyubako uko ziteye biratandukanye bisaba ko ugumya witeguye kwiga ibintu bishyashya ikindi ni uko akenshi usanga hari uburyo bwinshi wakwigiraho hora witeguye yaba ari inama ari umuntu mugiye guhura ari inama ugiye kujyamo uhore witeguye rwose ko hari icyo ushobora kwigiraho kuko rimwe na rimwe haba hari mu buryo ariko batari bukubwire ngo kora ibi n'ibi n'ibi gusa hari n'aho usanga umunyamerika atari n'aho uca ku bantu ukabasuhuza ugasanga rimwe na rimwe ntabwo babyitayeho bitewe n'aho uri ubwo rero iyo ubonye nk'ibyo ngibyo ntacyo biba bitwaye si uko bakwanze ahubwo nyine ni umuco wabo ariko nanone ukamenya ko n'ubwo uje muri amerika uhore utekereza iwanyu kuko hari ibyo ubona ukibwira ko wenda ari uko ari aho ngaho muri
eric twongeye kumubura kuri telefoni rwose atubabarire ni ikibazo dukomeje guhura nacyo ariko reka dufate abandi bakunzi ba radiyo ijwi rya amerika Stanislas wiriwe neza mwiriwe neza edi rwema uri hehe ubwo nk'ibisanzwe ni Stanislas karahanyuze i kigali mu rwanda ikibazo cyawe
ubwo rero icyo nagira ngo manze nagira ngo manze nshimire abatumirwa nubwo hagiye habaho ikibazo cya netiwaka ahari sinzi ashobora kuba ari ikirere nicyo nagira ngo manze mbaze bansubiza bwa mbere baraza muri amerika ku buryo bwa leta y'u rwanda cyangwa bariza ku buryo bw'uruhare rwabo noneho nkongera nkibariza uwo mukobwa nkamubaza nka we nimba agiye kujya muri amerika bwa mbere nk'ikintu yumva yazamarira urubyiruko rw'abakobwa avuye muri amerika nimba wenda ari ikibazo cyo azajya abona umushahara ni nk'ikihe n'abo basore nabo nicyo kibazo nababazaga murakoze cyane birwema urakoze Stanislas kigali mu rwanda kenneth nkusi
ndabumva gerageza usubize ikibazo cya Stanislas ku bijyanye n'uburyo mutoranywa ndetse n'ababohereza
porogaramu yatangiwe na barack obama yitwa yari cyane cyane izwiho mandela washington fellowship ibibazo bibazwa ni ibibazo biba byateguwe na organizasiyo ikorera munsi ya guverinoma yitwa irec kenshi babaza ibijyanye n'ibyo twakoreraga sosiyete bigiriye akamaro bakatubaza ibyo twibwira yuko twagezeho icyo twabyigiyemo n'icyo tuzamarira igihugu tumaze kurangiza porogaramu tujemo rero ndibwira yuko ntabwo ari gahunda yateguwe na leta y'u rwanda ni leta ya amerika yitegura ni nayo yisonsoriza ndibwira yuko ari ikintu ntabwo tubizi urakoze kenneth nkusi joel kirisita giraso stanislas nawe yari akubajije ikibazo cyihariye kijyanye n'abari n'abategarugori gusa icyo nakongeraho ni uko umubare w'abakobwa cyangwa se abategarugori batumiwe bavuye mu rwanda uruta uw'abagabo ibi ni ibintu ubusanzwe bitamenyerewe
murakoze cyane niba numvise neza ikibazo cya stanislas yavuga ati nk'umukobwa w'umunyarwandakazi ugiye muri amerika nugaruka wahataniye inama nagira kuri bagenzi banjye wahataniye no kuba nyampinga
yego nibyo
yarasubiza
ubwo nabimenya neza ariko nzi inama nabagira ariko nko kuri uyu munsi icyo icyo nakwishimira mbere na mbere ni uburyo twasanze abari ari benshi cyane muri gahunda muri fellowship muri kimwe y'abanyarwanda ni ikintu cyiza cyane cyerekana gender balance mu gihugu ikindi nakongeraho nk'inama nagira abantu abakobwa cyane cyane ni ukumenya no kugira intego mu buzima ukamenya icyo wifuza gukora ukaniga n'uburyo uzakigeraho gipfa kuba ari cyo guteza imbere igihugu ari cyo kwiteza imbere wowe n'umuryango wawe ubundi ukabimenya kugisha inama gufata amahugurwa akwiriye kugira ngo ubashe kugera aho wifuza kujya muri make ni ibyo urakoze cyane eric mahoro yagarutse kuri telefoni eric nagira ngo nguhe umwanya urangize igitekerezo cyangwa se igisubizo wahaga jo kirisita giraso ku bijyanye n'ibyo bakwiye kwitondera cyangwa se kwirinda igihe bazaba bageze hano muri leta zunze ubumwe za amerika
nari nsigaje ndi ibintu mu magambo make iki kimwe ni igihe bamenye ko inama muri amerika zitangira ku gihe akenshi usanga rimwe na rimwe abantu bakererwa ino ariko iriya inama zitangira ku gihe hari ubwo rero usanga utunguwe n'ubwo byaba ari ibintu bikomeye ugasanga rwose baragusize batitaye ku gukererwa ikindi cya nyuma bamenye ko bahagarariye ibihugu byabo n'ubwo ntawe uba wabatumye ariko icyo wiga cyose utekereza uko cyahuzwa n'iby'iwanyu kubera ko ahanini ntabwo ibyo wafatayo byose ibyo wizeye byose siko biba bishobora gukorwa no mu gihugu cyawe
eric mahoro usibye amasomo muhabwa muri za kaminuza zitandukanye ariko mugira n'umwanya wo kuganira ubwanyu hagati yanyu nk'abanyafurika n'iki wigiye muri icyo gikorwa
nasanze abanyafurika turi bamwe burya dufite ibintu byinshi duhuriyeho kuko akenshi iyo twatangiraga kuganira iby'iwacu yaba ari amateka y'uko twagiye tubaho dukura kugera aho tugize imyanya runaka no kugira akamaro muri sosiyete wumva ari bimwe bivuze rero ko dushobora no gukuramo uburyo dushobora gukomeza gutekereza gukuramo uburyo bwo gukorana nk'abayobozi ba afurika bakiri batoya tukazaba twazagira uko dufasha uturere dukomokamo ndetse n'umugabane wacu muri rusange
barack obama atangiza iyi gahunda yifuzaga guha urubyiruko nyafurika ubushobozi bwo kuba umusemburo w'impinduka nziza ku mugabane wa afurika iyi ntego eric mahoro ubona irimo igerwaho cyangwa se wowe urabibona ute
izagerwaho nkurikije uko aba uru rubyiruko bakora aho bari hose usanga barangwa n'ibitekerezo bishyashya no guhanga udushya aho bari bituma nibwira ko intego ya barack obama irimo kugenda igerwaho mfite icyizere rwose ko ahanini nini uru rubyiruko nirukomeza gukorana nk'uko bimeze kugeza ubu no gusangira amakuru ku buryo buhari rwose uzasanga afurika ifite abayobozi beza bazana impinduka nyinshi mu bihugu byabo kandi nziza radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda ikiganiro ni muri isanga muri studio ya karindwi muri kumwe nanjye edi rwema reka twongere dufate abandi bakunzi ba radiyo ijwi ry'amerika silvestre wiriwe neza
wiriwe nyakubahwa uri hehe
nagira umbarize uwo mutumire ni benshi mfite batatu uwo mutumire namubaza yuko izo nyigisho bigira muri amerika yuko
silvestre nawe ndumva mubuze kuri telefoni kenneth nkusi wigeze kuvuga ngo hari byinshi wifuza kubaza eric mahoro hari ikindi kibazo ufite ku mutima wifuza kubonera igisubizo mbere y'uko ufata indege mu masaha atarenze atatu
icyo namubaza ni uko nyuma y'uko arangije gahunda ya yani konegisiyo yiwe n'abavandimwe b'abanyafurika baturuka mu bindi bihugu yayibyaje umusaruro ate cyangwa se arategura kuyibyaza umusaruro ate mu myaka iri imbere kuko ndibwira yuko icyo yari kimwe cyatumye ku mutima wanjye nifuza kuba nabona yani nkashyiramo imbaraga zanjye zose kugira ngo mbone amahirwe yo kuba naba umwe mu bakandida bayo ni uko guhuza urubyiruko nyafurika rufite ibibazo nyine ruhura nabyo bakabikemura mu buryo bufite keyativite icyo nabazaga amahoro rero ni gute akomeje kugumana n'abo yakunze bava mu bihugu bitandukanye ese baramwungura ibitekerezo ese arabona yuko uburyo akora bizarangirira mu rwanda ni imigabo n'imigamba ni iyihe migabo n'imigambi afite yo kuba yakwagura ibikorwa bye akoresheje konegisiyo yabonye y'abanyafurika bagenzi be mu gihe yakoraga
urakoze cyane eric mahoro
turimo turatekereza imishinga twakorana cyane ko dufite urubuga duhuriyeho twese nk'abayobozi bitabiriye iyo porogaramu ariko no ku rwego rw'akarere nigeze kuvuga ko hari inama njyanama usanga rero dukorana kenshi n'urundi rubyiruko bari mu bihugu bitandukanye kandi ntabwo biba bigarukiye aho kuko iyo ugize igitekerezo ushobora kugisha inama muri urwo rubuga n'iyo ugiye mu wundi mujyi ufite abantu bazagufasha imishinga ugiyemo ikagenda neza kuko dufite kontakite zacu twese hari porogaramu bashyizeho muri yari nabo bazayijyamo ihuriyemo n'ababa baritabiriye porogaramu eric mahoro dukurikije ibyo dusoma hano muri leta zunze ubumwe za amerika ingengo y'imari yasohowe n'ibiro by'umukuru w'igihugu y'uyu mwaka igaragaza ko umwaka utaha iyi gahunda ya yari nta mafaranga yayigeneye ibyo za nzu zimwifuzaga kugeraho amerika iramutse idakomeje iyi gahunda murabona izo nzozi zizagerwaho
ni ikibazo kitoroshye ariko dushobora no gukora dukoresheje ibyo twungutse kugeza ubu ngubu nibura urubyiruko bamaze kunyura muri iyi porogaramu bagakomeza gufatanya kuko buriya mu kinyarwanda baravuga ngo akimuhana kaza imvura ihise nibura ibyo twize tugakomeza kubigeza ku banyafurika bagenzi bacu birumvikana ko buri muperezida aba afite gahunda ye yihariye ntabwo nayivugaho byinshi gahunda ya perezida trump ariko navuga ko twakomeza kubyaza umusaruro nibura ibyari byaragezweho kugeza ubu uretse ko hari n'igitekerezo twumvanye perezida barack obama ko we ashobora gukomeza gushyigikira iyi porogaramu ku giti cye ariko n'iyo bitaba uko tugomba kwishakamo ibisubizo twebwe abagize icyo bakora kugeza ubu
jo kirisita giraso ukurikije ibyo wumvishije eric mahoro asubiza nimugira amahirwe yo guhura mu cyumba kimwe na perezida wa leta zunze ubumwe za amerika donald trump ikibazo kikuri ku mutima wifuza kumubaza ni nk'ikihe
murakoze cyane icyo kibazo kirantunguye kuko ntabwo turabwirwa neza ko donald trump azaba ahari ariko mu buzima busanzwe mba numva mfite amatsiko yo kumubaza neza inama yagira nk'urubyiruko rwo muri afurika yego ashobora kuba nta egisipiriyensi afite muri afurika ariko hari ubundi buryo abona afurika twe tutayibonamo twe tudasobanukiwe tutazi nkifuza kumenya we uko abitekereza uko abibona inama yabasha kutugira nk'urubyiruko uburyo twabigenza kugira ngo natwe tuzabashe kugera ku ntambwe we yagezeho
kenneth nkusi hari icyo wavuga wowe cyangwa se ikibazo kikuri ku mutima wabaza umukuru w'igihugu uramutse ubonye ayo mahirwe yo kumuvugisha imbonankubone
njyewe ikibazo cy'amatsiko mfite ntamubaza ni kimwe cyonyine muzi n'umu n'umwarishitekite mugenzi wanjye nifuza namubaza ikintu kiba cyaramutwiye kuba yakwiyamamariza kuba umuperezida w'igihugu cya amerika ndetse n'amahirwe akoresha kuba ari perezida wa amerika kugira ngo ateze imbere umwuga w'ubwubatsi
eric maho yibwira yuko ibisubizo bye yatanga byaza umumaro kuri fitire yanjye nimba byaba byanyishyura kuba perezida sinibwira yuko ariko bimeze ariko mbibwira yuko ari ikintu umuntu yakwifuza kuba yamenya kuva kuri we
eric mahoro ubwo mwahuraga na perezida barack obama nari muri icyo cyumba ntiwagize amahirwe yo kumubaza ariko iyo uza kuyabona wari kumubaza iki
mu by'ukuri ngewe nashaka kubaza perezida obama gahunda ye yari yari kuba afitiye afurika mu gihe cyane mu gihe azaba arangije ubuyobozi bwe kuba perezida wa leta zunze ubumwe za amerika ntabwo nabimubajije kubera ko haba hari abantu benshi bafite ibibazo byinshi yakira bikeya ariko nagize imana kubera ko obama yahise abikomozaho atubwira bimwe mu byo ateganya byarimo gutangira foundation n'ubu ngubu yarayitangiye njya mukurikirana ku rubuga rwa twitter ariko no gukomeza kugira ibyo afasha ku abinyujije muri iyo foundation mu guteza imbere porogaramu ye yo gufasha abayobozi batoya muri afurika numva rero ngewe nibyo nifuza kumubaza ariko icyo nabwira bagenzi banjye wenda nkaza no kunyaruka ko ndi mu kandi karere ni uko rimwe na rimwe ibyo utekereza ntabwo ariko ubona umwanya wo kubibaza perezida ariko bagize amahirwe numva ari ikintu cyiza ibyo batekereza kumubaza kuko iyo perezida ashubije uko nabibonye obama akiri perezida iyo ashubije rwose ibisubizo bye bifatwa n'abantu benshi hakaba ubwo bahita banabibyaza za porogaramu zifatika
urabagira inama rero kubaza ibibazo nubwo umukuru w'igihugu atatanga igisubizo ariko abakurikirana cyangwa se abashyira mu bikorwa gahunda ze hari igihe bashobora guhera kuri ibyo bibazo bafata ibyemezo ndibaza ko eric twongeye kumubura kuri telefoni ariko nagira ngo mushimire cyane kuba yatuboneye akanya kugira ngo asubize bimwe mu bibazo abakunzi ba radiyo ijwi rya amerika bibazaga cyangwa se n'aba bagiye kuza muri iyi gahunda bibaza reka dufate undi mukunzi wa radiyo ijwi rya amerika meshak wiriwe neza meshak uranyuva meshak uranyuva meshak ndibaza ko nawe tumubuze kuri telefoni eric uragarutse
ndagarutse reka tuguhe umwanya hanyuma tukureke ukomeze gahunda zawe nk'inama cyangwa se ubutumwa wagira urubyiruko nyafurika cyane rutegurwa kuba abayobozi b'ejo hazaza ni nk'iyihe cyangwa se aba bagenzi bawe bagiye gufata umuhanda berekeza muri amerika inama wabagira ni iyihe hanyuma tukureke wikomereze gahunda zawe
bagenzi banjye bafashe indege ntibajye muri amerika ariko ntibibagirwe ibihugu byabo amerika ni nziza rwose hari ibintu byinshi wakigirayo byanagushimisha ariko biba byiza iyo ugumye gutekereza ku gihugu cyawe kuko ibyo ubonyeyo byose bigufasha gutekereza uko wakemura ibibazo byo mu gihugu cyawe ni ikintu cyiza rero iyo ufite mu mutwe ibyo wazakora ugarutse iwanyu ntugende gusa nk'umuntu witemberera ikindi cya kabiri ni uko burya dufite ibisubizo byinshi hano muri afurika dushobora gushyiramo ingufu bigakora ubumenyi baziga bazabugarure rwose bafashe kominote zabo bazinyuje mu byo bakora kurushaho kwiteza imbere eric wenda ikindi nakubaza hari bamwe muri bagenzi bawe bagendaga bagaragaza imishinga bafite ndetse iyo mishinga ikaza guterwa inkunga na leta zunze ubumwe za amerika wagira icyo ubivugaho
yego hari ababa bafite imishinga myiza cyane ko iba ari myinshi harimo rero itoranywa ni byiza ko wagenda witeguye igitekerezo ntabwo bigaragara neza iyo ugize amahirwe yo guhura n'umuntu yakubaza icyo yafasha ukakibura cyangwa akaba aribwo utangira gutekereza ndabagira inama rero ko babitekereza hakiri kare bagahorana hafi icyo bumva bashobora gukora kuko iyo uburyo bubonetse bituma bubyara umusaruro kurusha eric mahoro umuyobozi ushinzwe gahunda muri neva egeni akaba n'umwe mu banyarwanda bitabiriye gahunda ya yari umwaka ushize nagira ngo ngushimire cyane mbikuye ku mutima kuba watuboneye umwanya kugira ngo tuganire unaganirize abo banyarwanda bagenzi bawe bagiye gutangira urugendo baza hano muri leta zunze ubumwe za amerika urakoze cyane eric
urakoze cyane rwema ndetse n'abaduteze amatwi urakoze kenneth nkusi eric mahoro yari avuze ngo mugomba kuza mwiteguye muramutse mugize umuntu wifuza kugira icyo abafasha akabatungura mugasanga ntacyo mufite mwamubwira muriteguye
yego rwose turiteguye kuko ibyo biri mu bibazo tubazwa muri muri etape ya rekiritasiyo rero ntabwo ari ibintu bintunguye nditeguye
jo kirisita giraso kirisita uranyumva
ndabumva wowe uriteguye uravuga iki ku byo eriki asorejeho
eriki arakoze cyane kubw'iyi nama nziza duhaye mu by'ukuri imishinga yo irahari turiye ku giti cyanjye nditeguye nditeguye ku buryo na na maximiza opotuniti zose zishoboka umuntu azahura nazo
icyo witeze cyane hano muri amerika ni nk'iki kirisita kikuri ku mutima cyane
icyo niteze cyane muri amerika cyangwa muri gahunda ihari ya fellowship muri urebye muri gahunda ya fellowship icyo niteze cyane ni amasomo tuzahabwa ni network tuzunguka mu bandi banyafurika bagenzi bacu tuzaba turi kumwe n'ikindi niteze ni izo network zitandukanye n'inama zitandukanye z'abantu bahabanira imbere yacu mwagiye mushyirwa mu byiciro bitandukanye wowe uri mu kihe cyiciro se uzaba uri muri ihe kaminuza
rero nzajya muri kaminuza ya new mexico albakuki icyiciro nashyizwemo ni icya entrepreneurship business and entrepreneurship
ni ukuvuga ibijyanye na rwiyemezamirimo
no ba rwiyemezamirimo
kenneth nkusi wowe uzajya mu ihe kaminuza icyiciro urimo ni iki
nzajya kuri kaminuza imwe na jo kirisita yitwa university of new mexico
morazi bakoki mu cyiciro cya rwiyemezamirimo nyine reka dufate undi mukunzi wa radiyo ijwi ry'amerika wa nyuma hanyuma tugaruke dusoza ikiganiro muri isanga cya none samuel mwiriwe neza
mwiriwe uri he
mu kayanza icyatara muri zone mbiri ahantu bitwa ku ngoro ikibazo cyawe
yewe nagomba ndabatutsi mu burundi nta batokeye
abarundi bahagurutse twifuzaga kuba turi kumwe nabo muri studio ariko igihe twajyaga muri studio bari bamaze guhaguruka berekeza hano muri leta zunze ubumwe za amerika ni umubare w'abantu cumi na babiri
turakuye ku burundi nta itangazamakuru rikwiye rihari nta maradiyo menshi ahari ibyo bintu nta nibyo twari tuzi
urakoze cyane ubwo ngubwo ndabikubwiye ni abantu cumi na babiri bahagurutse i Burundi uyu munsi berekeza hano muri leta zunze ubumwe za amerika nk'uko nari mbivuze twari twifuje kuba nabo twabatumiye muri studio ariko igihe twajyaga muri studio bari bamaze guhaguruka i Burundi berekeza hano muri leta zunze ubumwe za amerika mu gusoza jo kirisita giraso tubwire ubutumwa ukurikije ibyo mwagiye munyuramo kugira ngo mubone aya mahirwe yo kuza muri iyi gahunda ni iki wabwira abandi bifuza nabo gutsindira aya mahirwe yo kuza muri amerika gukurikira gahunda ya yari
murakoze icyo nababwira ni ni ugutinyuka kuko nanjye bwa mbere nkibibona numvaga ari ibintu ntakora ari abandi bantu bigenewe ariko naratinyutse ndapurayinga ngira amahirwe ndatorwa inama nagira abantu gahunda yo kwapurayinga iri hagati ya agasi na okotoba niba ntibeshye kuva mu kwa munani kugera mu kwa cumi
ntabwo nibuka neza amatariki nyayo ariko haba hari piriyodi igeze nk'amezi abiri yo kwapurayinga ukasubiza ibibazo byose bakubajije ukazatoranya abantu bafite gahunda bafite bafite ibyifuzo byo kuzageraho nabagira inama kwapurayinga ko ni uburyo bwiza bwo kongera ubumenyi no kwiga no kugira netiwaka muri muri afurika yose kenneth nkusi hari icyo wabwira urundi rubyiruko bagenzi bawe nabo bifuza kwitabira iyi gahunda
inama nabagira iya mbere ni ukubyaza umusaruro igihe cyose bafite mu byo bakora bakabikorana imbaraga bakabishyiramo umurava mwinshi kuko mu by'ukuri ibibazo bituma umukandida aba muri pozisiyo nziza yo kuba yabona amahirwe yo kuba umusoro wa yari ni uko aperezanta neza ibyo yari amariye sosiyete yiwe rero mu by'ukuri iyo ibyo wakoraga wari ubishyize ku mutima ubifitemo umurava biba ari urubuga rwiza rwo kuba wasangira n'isi ibyo wayimarira icya kabiri nababwira ni kompetisiyo iteye ubwoba kuko kugeza ubu ngubu birazwi neza yuko umubare w'abafero ni igihumbi kwibaza rero miliyari z'abantu bari muri afurika ukibaza urubyiruko ugiye gukompeta narwo nimba uzaba muri icyo gihumbi ntabwo biba byoroshye nibyo byo kirisita yavugaga yuko hagomba kubamo gushyira amanga icya gatatu ni uko nababwira yuko viziyo ntabwo zipfa viziyo ni nk'urubuto uteye igihe cyose ruba rugaragara nk'aho rwapfuye ariko hari uruganda ruba runyuzwamo rwo kuba rwazakura rukongera rukabyara imbuto nyinshi rero igihe cyose umuntu afite viziyo iri pozitife kuri sosiyete ndibwira yuko hari fagiteri nyinshi ziba zafasha iyo viziyo gukura ikazagira imbuto ibyara rero viziyo urubyiruko rwa afurika dufite tuzishyire mu bikorwa bizagira akamaro kuri sosiyete yacu murakoze kenneth nkusi nagira ngo ngushimire cyane kubw'akanya waduhaye kugira ngo tuganire kandi tukwifurize urugendo rwiza ugana ino muri amerika kandi twizere ko nimugera hano i washington dc muzabona akanya kugira ngo mudusure twongere tuganire urakoze cyane
murakoze cyane kubw'amahirwe nagize yo kuganira n'ijwi rya amerika ku isangano Joe kirisita giraso nawe nagira ngo ngushimire kandi nkwifurize urugendo rwiza nawe twizere ko muje hano i washington dc muzongera mukabona akanya kugira ngo tuganire murakoze cyane kandi urugendo rwiza
murakoze cyane rwema nshimire injeniyeri wadufashije mu buhanga bw'ibyuma na fatuma alemasi karara wadufashije kwegeranya iki kiganiro muri studio ya karindwi mwari kumwe nanjye edi rwema mukomeze muryoherwe n'ibiganiro bya radiyo ijwi ry'amerika